mormii oromiyaa keessaa itti fufee jira ajjeechaa gidduu kana oromiyaa keessatti dhaqqabe kan ilaaleen jaallanneen kan qindeessite qabdi gara seettanis hin dabarse.
hojii dhaabinsi mormii fi lagannaan gabaa har'as oromiyaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u suuqilee manneen nyaataaf albergoo ciisichaa banaa jechuudhaan raayyaan ittisaa saaminsa gaggeessaa jira jechuudhaan jiraattota oromiyaa keessaa kan najjoo shaashamanneef ma'eessoo ibsanii jiru. gama kaaniin magaalaa holotaa keessatti har'a namni tokko rasaasaan rukutamee madaa'u jiraattonni ibsanii jiran bilbilli addaan ciccitaa waan nu rakkiseef bal'inaan dhiyeessuu hin dandeenye. godina shawaa lixaa magaalaa baakoo keessatti dilbata darbe dargaggoo fiqiruu taakkalaa umriinsaa kudha saddeet kan ta'e haleellaa raayyaa waraanaan ajjeefamu firoottan isaanii nu ibsaniiru wiixata kaleessaa reeffasaa qorachiisuuf gara finfinneetti geessanii deebi'aa jiru haasofsiiseen jira.
aanaa baakoo dibbee magaalaa baakoo kan duwwaa tokko naannoo kiliinikaatti gaafa dabataatti buraabaa gaafa digdamii ja'a waldaa pirootestaantii makkaanitti konfireensii amantaa ture manaa ba'ee kan deeme waldaa sana deemuufidha otoo deemaa jiru karaan cufamee jira dhagaa kaasiidhan anin keenyeen kaasuudha hin kaasisaa hin kaasuuttidha dhahamee jira battama sanatti du'e yeroo isaan ajjeesan namni arge jira eejjeessatitti jira waraqaa poolisii ootanii dinsa kattama hospitaala waraqaan poolisiin barreessuu qabaata dhalaa malee hospitaalli furu reeffa isaa nu dhoowwatan.
hospitaala isa kamtuun fudhatu isa finfinnee moo.
hospitaala miilik ture amma immoo abeet kan jedhamu isaan dhalaa malee fudhatani.
dhalaa poolisii malee moo.
eeyyeen.
maal jedha dhalaan poolisii immoo.
akka sakattaa sadii kan jedhudha.
poolisiin haa qoratamuu jedhee yoo waraqaa kenne malee hospitaalli hin qoratu.
eeyyee dhalaa baanneeyyuu reefuma fuunee sakattaanuu poolisiin dhufuu malee dhalaa nu kennanii ka'anii humna poolisiin oolatan poolisiin deemee sakattaa'es.
poolisiinis hojiin deemuu qabaa.
eeyyeen barmaatillee jiru kanadha kan abbarameera. reefa hojii fuudhee deemee sakattaa'esetti deebi'a. poolisiin dhalaa barreessuu qaba dhalaa fudhatee barreeffatee hospitaalatti geessuu qabaata. reefa hojii fuudhee deemee sakattaa'esetti deebi'a. sakattaa deebinee galaa jirama magaalaa guddateetti jirama.
dilbata ganama rukutamee baakoo oolee bulee kaleessa geessitanii amma fudhattanii galaa jirtu.
eeyyee fudhannee galaa jiru. haati duuteetti akkoo guddu. ganda qotee bulaa osoo boori saasaa jedhamu.
obbolaa meeqa qaba fiqiruu.
obbolaa dubaraa lama qaba.
meeqaffaa barataa ture.
kutaa sagal barataa.
abbaansaa jiruu lubbuun.
abbaansaa jira. gurbaana jira ammayyuu nurraatti nafa goora gurmaa jibsee gamadee itti dubbisuu danda'a.
obbolaansaa hafan lamaanoo.
obbolaansaa hafan lamaan ishuma guddisaa akka oromoo guddisaa jira. kutaan bira jiru.
Guyyaa kudhan dura magaalaa Dambidolloo keessatti raayyaa ittisa waraanaan kan rukutame dargaggoo Saadiq Surur halkan edaa hospitaala Minilik keessatti du'u firoota keessaa tokko naa ibseera.
Torban shan duraa turbe naannoo suuqii tsaggaa lafa jedhamutti rukutame Dambidolloo magaalaa finaansii yookaan naannoo mana bobokkaa hiriirriin turree ofiima isaaniitiin kan kee kan gabaa ture makkalaakayaan. ofumaa ribshaa makaasaniitu fooqii faa yaabanii meeshaa guguddaa kana fuudhanii maayadhanii yaabanne ofuma isaaniiti jeequmsa kaasan akkuma namni ka'u gabaa dhaqanii fooqii dooktor abiraam kan jedhamu jira gabaa keessa achirra yaabanii ta'an meeshaa guddaa baatanii isa booddee ijoolleen olii gadi fiiguu jammaran sodaatanii gabaanis akka tamsa'u ta'ee mucaan masgiida sa'aatii kudhaniin masgiida dhaqee manaa hunbaane qanii sana uffata wayiniichaa ture asirii isaa sagadee filiippariidhaan jedha gaafa ijoollee heejarinti aari'uu jammaranii ilaaluu aseechi gaafatti bahu fuulduruma isaatti itti dhufeetu meeshaa snaaksarii jedhaniif rukutan.
Umriin isaa meeqa sadiiq?
kudha saddeet fixee kudha sagalaffaa rarame.
Yeroo sana lafaa maaltu fuudhe?
Yeroo sana ijoollee hundumtuu baqatanii sokkanii gaafa inni lafa gangalatu riyaansaa tokko seechi ilaalee yoo na ajjeesaniif na ajjeesani dhaqeetu shamizii isaa ciree baateetti laphee isaa kana hidhee baatee fiigaa baatee manatti nutti dhufe. Uummati gadirmatee baatee manatti fidanii dhufanii achuma kara manaarra laga hiddaa kara jedhamurra caakkaa keessa fuune uummatatti tokkotu isa booddee gara nama furii rukutan isaanii gaafa hospitaala geenyu karaa harmaa isaa kana rukutee dudda isaa dhoosee dudda keessa gadi ba'eera rasaas.
Alatti.
alatti gadi ba'eera. Manna kiinii galgala kudha lamaan nurkaa fuudhanii sa'aatii shanii fi daqiiqaa digdamaan na waame dooktoriin dooktor Darajee kan jedhamu isa booddee ol lixinaan jennaan ol lixee kan inni ta'e kan hidhee kalee isaa baatee fidee irratti agarsiise kalee isaa keessaa baasanii achitti dambidollootti kalee isaa kana huree keessa ba'eetu turuu isaas cire marrummaan qallaa isaas cireera turuu sodhineerra marrummaan qallaa isaa sodhineerra kalee kana immoo tokko keessaa baasan. sana booda guyyaa lama dambidoollo akka bulleen rifeeriin nu jedhanii gara finfinneetti dhufne amma danda'amu amma humna isaanii doktoroti baay'een nu- nu gargaaranii baay'ee yaalanii turanii hospitaala kam jalqaba hospitaala paawulooslinne mucaan kun ispaayinaal koordii isaaf citeera sichi ol jedhees nama taa'us miti iddoo ta'ee fi lubbuu isaa oolchuu mukkorraa mallat- nu mallatteessina taa'ennaan eeshadheen mallatteesseef finfinnee eh, galuun keenya sa'aatii sadii sa'aatii shaniin mallatteesseefi mirkaa fuudhanii hamma dhufaatuun jedhee guulaftiin baree borumtaa isaa guyyaa sa'aatii sagalii walakkaadhaan namootii dammi doolloo warri deemnis warri hin deemne illee nu dirmataniitu nu bira dhaabbatanii nu waamanii mucaan sadarkaa kanarra jira kottaa ilaalaa nuun jedhanii gaafadhannoof wallaalee jira. Amma danda'ametti gara hospitaala minilik jedhamutti siin geessina kaa nuun jedhanii achi ambulaansii na fuudhanii achi geessanii.
maaltudha minilikiin immoo Maadanbiyyaa laanneef kana keessaa of deebi'ee ka'uu dadhabe sananna adoochu keessaa ka'uu dadhabe mucaan cirumaadhaan. Maashiniin achi afuura kennuu fi qilleensa kennuuf achi jira akka maashiniitu achi jira nuun jedhanii as nu fidan.
akkasuma dhanis itti manii Akkasuma jedhanii nutti man kallattiidhaan. Isa booddee ishennee achi gara hospitaala minilik geessina naan duukaa dhabnee hin gallee ergasii ga amma ammaatu eenyu maashinii humni isaan dandeenye keessas hin liqe mucaan kun eedal kan keessaa sa'aatii sagal digdama ruutiin dooktoriin tokko na waamtee walakkaa halkanii booda sa'aatii sagal daqiiqaa digdama hirruu isheen duukaa dhaqee saadiq boqoteeraa kottuu ilaalinnaan jettee gaafan itti ol galu boqoteeranii.
attamitti dammaquu dadhabeettaniin gaafanne gaafanneerraan meeshaan kun akka gaariitti qilleensa kennaa fi iddoo hin jirree fi meeshaa kan kan kanarra humna qabu jira achi isatti dhaqxanii gargaaramtuu nuun jedhan. Inni dammi doolloo hodhame karaan hodhame kun jedhan Mm.
tuubboon keessaa bahee eh, fincaan baasa achi. Karaa tuubboon bahu kanaa dhangala'aan bahu kun asiidii asiidummaa akka qabaateetu hodhaasa kana cireeraadhaan hodhaasa achitti hodhame. Tokkoffaa inni hodhamadhaan. Lammaffaa garaa isaa keessa dhiiga kuufame jira dhiigi sun keessa qulqullaa'uu qabaa jedhanii baqassan.
minilik immoo maal godhan Minilik egaa akka fidneenii maashina kana jala kaa'anii isa dhumaa kaleessa laaboraatoorii geessadanii inni isaan natti kennan illee wuxeetii isaa utuu hin fuudhin achi hiphatedha.
abbaa fi haati sadii ijoollee gara biraa qabu Qabu eeyyee ijoollee lama qabu isa malee sadii kan gaafa kutaa kudha lama barata.
egaa amma finfinnee ma jirtu moo gara dambidoollootti deemaa jirtu Amma gara dambidoollootti xinnoo haalli karaaf rakkisaadha nuun jedhanii asitti gaa dhiiseen galuu jedheen fuddee galuudhaaf jedhee kan amma achi achuman kaa'ee jira finfinnee firiijii keessa garshin hadhamee achi keessa garshanii jiru.
abbaa fi haadhi isin duukaa jiru Abbaan na duukaa jira abbaa fideenii dhufeera. Haadha qaba haadhi biyya jirti dhagaaniiru. Dhaganii fudhatee dhugaatii mucaa kana mucaa waggaa lamaaf walakkaan fudhatee guddifadhee kutaa tokko jalqabee hamma bara naamma kutaa kudha lamaatti kan barsiisee waggaa kudha ja'a guutoo na bira taa'e. Gaafa rukutamee halkan miti kan deemaaraan guyyaa saafaa sa'aatii kudhanii masjiida hiriyoota isaa wajjin sagadee bahee magaalaa magaalaa deemaa jiru. Ijoollee nagaa deemanii meeshaa gaditti qabanii rukutan. Utuu uummata ilaalu sabituu ilaalu. waan tokko waan hin osoo hin qabu maaliif mucaan kun ani ijoollee laman qaba ijoollee lachuu ishee kan naa guddise isa anillee kan hin dadhabuuf sichi isaa fedheen kan hin dadhabaa jiru garuu deebiin dadhabbii isaanii adda anaan mucaan kun anaa fi ijoollee kootii oli waan dhufu hundumaa nan fudhadhan kara isaa waan dhufu hundumaa na biyyuu ahimadiin jedhama.
magaalaa gudar keessatti sanbata darbee abbaa fi ilmi rasaasaan rukutamanii abbaa akka ta'an obbo digaafee danda'aa du'aniiru ilmi isaanii tarrafaa digaafee wal'aansaaf finfinneetti argama obboleessi isaa waaqumaa digaafee akkas jedha sanbata xiqqaa qidaamee darbite gaafa bulii digdamii sadii obboleessi kiyya sanuma bira ciisaa ture walumaan ciisaa ture innillee na dursee hirribaa ka'ee karaan immoo gaafa digdamii lamaa sana galgala cufameeyyu sababa karaan cufame sanarraan kan ka'e warri makkalaakaa kun baay'ee daandiirra turani manni keenyallee daandii qarqaradha kunoo asfaaltii qarqaradha achi mucaan daandiitti innaa ba'u mucaa halaalatti argu isaanuma argeetu shakkeetu ol deebi'e gara manaatti innaa mucaa halaalatti arganii akkuma jiraniin bitaan mirgaan kaachaa dhufanii mooraa keenyatti ol nam'anii baasaa mucaammaa mooraa seene baasaa jedhanii haati qomoo gadi baateen maal godhe wanti nuti nuti balleessine waan jiru waan nama miine mirga namaa waan sarbineeti maal goone maal goote ijoolleen koo jettee kadhatte haati ko achi baasii dhagaa guuru baasii jennaan kana jaarsi abbaan koo digaafen dhaga'ee baa innaa ba'u akkuma ba'een baasii jedhaniiniitu rurrukutan innaa rurrukutanan dhaga'ee ani hirriba keessaa utaaleen naan qullaa dhumkoon ka'e ga'ani uffata jalaa qofatu narra jira malee qulluun koon ka'e achi dhaga'ee naan ka'u mucaan dhaabatee jira barandaa gubbaa yookaan fuullee barrii dhaabatee jira.
Obboleessi kee?
Obboleessi koo. achi innaa ani kutaalee qullaa qoba'ee minnaan bahu isaan giddi yookaan mooraa guutanii jiru gara ulaa nama shanii wayii ta'u.
Afaan maalii dubbatu?
Achi anoo isaan Oromis namni dubbatu nama tokkodha. Kanarra Amaariffadha kan isaan dubbatanii. Kan innaan utaalee naa ante labsoota naa naan jedhe mana qafaanii jennaan tanasu dingaayi liqamu karaa asfaaltidha naan buu jedhan maal ijaa ta'e gurra gurri jedheeti nanan mucaa baarrii gubbaa dhaabbata baarrii saaqeeti nanan ola'een ofii kootii fi sisun faana qullaa koo dhaabadhen bayyata mana keessa jechuudha achi massaaraan itti garagalchaniitti yaasaa ijoollee kana yaasuu baannaan tokko tokko mana sitti finciibsee deema jedha ga'a Amaariffaa anoo dubbittiin akkanatti ulfaattu bareetiin enaan obboleessa koo ati hin bahiini mana ati manaan bahiini uffata koon uffadha jedheetiin enan isa manatti dhiise innaan ani bahu inni tokko keessa gateettii koo kanarra laastikii kunuunsa poolisoonni naannoo oromiyaa harkatti babbaasanii yaa'ansan isaan tokkicha gateettii koo irra narra kutee homaan dubbannee koottu naan jennaan inni tokko ta'u labsoo himutaa jedhee dho'u achi innaan ani uffata uffachuu mucaa biraa gadi bahu abbaa koo rukutanii diriirsaniiru ani hin argine beekaa dhuma dhukaasu jedheetuman uffata uffachuu innaan ola seenu mucaan utaaleen natti bahu mucaas irrumatti abbaa dhunkoo irratti dabalanii achirratti rasaa isaanii isaan lachuu waliin bukkeetti kuufisan.
Hangafa keetii gaanu.
Karaa qotisuu kooti malee nu lamaan bichaa qabdi armeen koollee obbolaa durbaa saddeetidha obbolaan dhiiraa suma bichaan qaba.
Achi booda gadi baatee argite egaa kana.
Ee naannu taalee ba'anii naasuu haa ta'u waan na dhalatee hin beeku waan na xaxee hin beeku nan kufee baarrii durattani. Achi ka'eetiin anan achi ka'een innaan isaanii bira ga'u gochaan taaledha kan isaan irratti raawwatee abbaa koonnaan ol qabeennaan ilaalu. Buqqeen mataadha hin jiru buqqeen mataa hin jiru gocha akkasiis lammii ofii dhiisaatiin dhalaata ofiitiin hin gahin. gingilchaa taasisaniiru rasaa isaan mataan isaa akka jirutti hin bittine dhiigbillee wanti keessaa bahu dhabamee kokoksaa sammuun mul'inne.
Obboleessa kee immoo maalirra rukutan?
Duuba karaa gurra kanaan baateetu. Otoo buqqee mataan tuqiin fuuldura adda isaa fuulduraa xinnoo lafee tuqe jedhanii inni harka sa'aatii illee waraabessuma harree ciniine jechuu dandeessu.
Kanaaf inni adda isaa biraan rukutaman isa wal'aansa argachuudhaafidha kan gara Finfinneetti geessame.
Riifaraalii kan jedhame. Homaa gammaatti dubbachuu hin dandeenye. Innaa ispeeshaalistoonni warri doktoroonni ilaalan innaa sana qaama isaa iddoo rukutame sana innaa qaqqabatanii ilaalanidha. Xinnoo qaama isaa warraaqsa malee namallee ilaaluu hin danda'u. namallee dubbisuu hin danda'u akka hagammaatti baruu illee hin danda'u.
Isiin attamitti si dhiisarree gaa?
Ani gaa innaan ani surree ofitti harkifachaa bahu sani isaan waan raawwatan raawwatanii karaa dugda duubaa kaatanii yaa'aniiru uummata nutti birmatee reeffanirraa kaasuudhaaf haadha koo rukutames gara mana yaalaa geessuudhaaf wanni jedheyyuu isaan kan ala dhaabbatanii warraabaa sadhu kaasu calleeyaniitu bakka akka namni nutti illee kaatee saduu du'eenni du'a oole immoo akka du'allee hin oolchine nu taasisan wanti gaddi guddaan natti dhaga'amaa jiru gocha sukkanneessaadhaanis abbaan koo du'edha malee eenyumtuu saba isaatiif jecha eenyumtuu kan wareegamudha si kan jirudhas garuu gochichi gocha sukkanneessaa kanneessaa gocha badaa ijaa ta'e qofadha inni biraa immoo nama ijoollee nama kudhan qabu dhiisaati daa'ima kichuu godaa irratti baay'ee gocha taane irratti raawwachaa jiru waan ta'eef baankoon kan hundi illee natti hin fakkaatu garuu isaan malee maaltu jira isaan malee wanti gara nagarasitti socho'u hin jiru innumti gaddaas illee na cina taa'uu dhufu kun mattaawaqaa isaa oddoo meeqatti waraqaa eenyummaa isaa oddoo meeqatti sakatta'anitti oddoo meeqatti agarsiisanitti isaan bira darbanii dhufanii na bira ta'anii isayyuu akka bosonuu caakkaa keessaa sagaltama ofirra ilaalaa namira ga'anii deebi'anii seeraan tasgabbaa'anii waan naannofsiisanii illee namiraa deemanii.
Nagaaf tasgabbii biyyaa eegsisuuf jechuun tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf komaand poost ajaja kennuun isaa ni yaadatama. Sagantaarraa kanumaan xumurra bor walitti deebinaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.